بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسين كنا كاكدني في سديس أو ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام درسي كان درا كاكدني تربيس أو كيستي hijiraa eegaltii hijiraa baranne akka waliigaltee rasuulli rabbi aleyhi salaatu wasalaam waggaa kudhanii sadeessa oo ummata ansaaraa nama torbaatamii shan wajjiin waliigaltee bakka aqabaa jedhantutti guyyaa hajjii karraa boodaa waliigaltee godhanii akka hijiraa bahan irratti waliigalan jenne saniin boodaga rasuulli rabbi aleyhi salaatu wasalaam amrii baasanii akka namni hunduu muslimni hunduu bakka jiru irraa madiinatti fuula deebi'ee achi godaanu ji'a lama keessatti namni hunduu dhume achi deeme nama sadi malee sadeen sun rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaami abubakar siddiiqii fi ali ibn abi taalib radia allahu canhum waardaahum namoota kana hundayyuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam asirraa qopheessanii akka namni hunduu deemu sagantaa baasanii sagantaa saniin namni hunduu dhokatee dhokaanan namni hunduu akkasitti yaa'a rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam warra ifii nagaya baafatuuf lubbuu ifii nagaya baafatuu laalle ummata muslimaa ka jiru san dura nagaya baase eega isaan nagayaan achi gayanii quba qabaatan rasuulli rabbi deemsa ifii eega si sirreeffatan hoggaana khayri jechuun hoggaana gaarii jechuun ka akkasiisan jenne eega siigaa osoma rasuulli rabbi akkasi jiran ummanni qureeshaa murtiirra gayan rasuula rabbi ajjeesuuf kana hundaa darsii dabre keessatti dubbannee ture akkaataa isaan itti ajjeesuu sirreeffatan ee dubbannee akkaataa ammoo rasuulli rabbi itti jalaa bahe ee dubbannee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaara ta'ur keessa goda jiru tokko achi guyyaa sadii achi oolan jenne guyyaa sadeen kana bifa kamiin oolanii dubbannee turre namni dhihana fiduuf eenyu namni oduu fiduuf eenyu namni ammoo akka faanti dhihana kanaati faanti oduu kanaa baddu bifa kamiin horii irra tiksanii bifa kamiin balleessanii dubbannee turre guyyaa guyyaa sadi achi oolanii halkan sadi achi bulan halkan afraffa'a acheessanitti namni walgaye yeroo san rasuula rabbiitiif abubakar duraanuu achi jiran caamir binu fuheyran kaadima isaaniiti achi wajjin jira namtichi kun ka jaraan haa deemu'uuf qopheessan abdullaahi ibnu ureyqit jedhama maqaan isaa kaafira inni kiraa kennanii fi guddoo lafa beekaa mallaqa fudhatee jara kararra dabarsa jechuu karaa bakka geessa halkan sadeessoo halkan sadi eega isaan bulanii achi itti dhufe yeroon inni dhufe halkan isniinaa guyyaa jimaataa bahanii isaan rasuulli rabbi alayhi salaatu halkan jimaataa achii socho'anii gaara san seenan jimaata achi oolanii sabtii oolanii ahada oolanii halkan isniinaa san itti dhufe jechuu halkan sadeessoo guyyaa sadeechi keessa oolanii halkan sadeechi keessa bulanii halkan sadeessoo halkan isniina akka lakkoofsa islaamatti halkan guyyaa durattu isniina jedhama fakkeenyaaf yoo boru isniina taate halkan boru duraa kana akka faranjii kana duubarra lakkaawan faranjii amma yoo guyyaa kana fakkeenyaaf amma sabtii oolle halkan sabtii halkan kana halkan amma akka biyya kiyya jedhama halkan an jiru kana sabtii jedhama akka islaamatti akkasii miti dura lakkaawan halkan yeroma aduun dhiiturraa lakkaawama halkan walqixxeerraa akka faranjii kana lakkaawanii yeroma aduun dhiiturraa lakkaawan jechuun halkan isniinaa kama baatiin dhalattu san fakkeenyaaf halkan isniinaa halkan sun ammoo eegaltii ji'a rabiicil awwal eegaltii ji'a rabiicil awwal maal digdamii torbaa ji'a safar achii socho'an jenna guyyaa digdamii torbaatii ka saddeetiitii ka sagalii jechuun guyyaa jumaataa sabtii ahada achi oolan jiin irduu jira jiin irdhutti dhume guyyaa tokkoffaa ammoo halkan isniinaa kana borumtaa isniina tokkoffaa ji'a rabiicil awwal halkan sun tokkoffaan ji'a rabiicil awwal sun kudhanii jahaa ji'a sibteembar bara dhibba jahaaf digdamii lamaati kudhanii jahaa ji'a sibteembar ji'a sagleesso'oo jechuu kudhanii jahaa ji'a sagleesso'oo bara dhibba jahaa fi digdamii lama jira barreessa kudhanii jahaa ji'a sagalii dhibba jahaa fi digdamii lama akka lakkoofsa hijiratti lakkoofsa amma kuma lamaaf kudha tokko jedhamu kana gaafsan dhibba jahaa fi digdamii lama jechuu guyyaan sun guyyaa kudha jahaa ji'a ji'a sagleesso'ooti halkan san namtichi kaafiraa ka karaa beeku kun abdullaahi bin urayqit geejjiba isaanii gaala isaanii dhiboota lamaan kormaa lamaan gaala ka isaan hayaabbataniif qopheessan kaan fide achititti dhufe yoos halkan saniin achii bahan maal yeroo san qureesh barbaaddee lafa mara deemtee dhabdee sabrite garuu haa sabrituu malee murtiin isiin dabarsite tokko namni jara kana ajjeese mataa tokkorratti gaala dhibba argata yoo jiraa fiddellee gaala dhibba argatta yoo ajjeeftee meeytii isii mataa isaa fiddellee gaala dhibba argatta ummanni immoo uummata baadi'aa ka shifta'aa ka karaa muratu nama shifta'aa ka meeshaa namarraa hatuuf yaa'u ka yoo nama tokko ajjeefte gaala dhibba sii kennina jedheen jedhaniin egaa hagamtakka ka beela qabu sanuu gaala sanitti dheebuu qabu hagamtakka gaa namni hunduu waraana ta'ee gaara keessa deemee barbaadan jara biyyi guutuun jechuu arabni guutuun labsa kana araba hunda gosa hundaanuu dhaqqabanii jiran gosa silaa makka af madiinaa jidduu qubattu hundaanuu labsa kana dhaqqabanii jiran gosoonni gugurdoon egaa makka af madiinaa jidduu qubattu akkuma asirraa ka'uun huzaacattu as'aana qureeshitti eegasii gaffaari eegasii muzeyna eegasii silaa khazraji oosi moggaa juheena jira suleymi jira akkasit egaa gosoota kana maraanuu gayan namni nama kana ajjeese yookaan jiraa qabee fide gaala dhibba tokko mataa nama tokko irratti argata rasuula irratti gaala dhibba tokko abubakar sidiiq irratti gaala dhibba tokko dubbiin tun egaa dubboo diqqoo lafaa guddoo lafaa jeeqxe akka gaariidha amma gosa mara keessa deemuu hin dandeettu atiin yoo simaa nagayaa kan amma fotoon kan kee karaan rabbahe namni si fide maliyuuna tokko argata yoo jedhan manaa gabbahuun sitti nafne simaa nagayaa kan guyyaa san turraa sii booda manaa gabbahu fatuma tan ta'e televizhinirra gadhiisanii namni nama kana arge yoo nama kana argitan bilbilaa jedhanii namni bilbilee nuu hime ammoo maliyuuna tokko argata yoo jedhan manaa bahuu sii hafe mannummaa nus hin fuudhu manaa bahuu dhiisi mannummaan kee jirtu sunus hin fuudhu dubbiin dubbii xiqqoo miti jechuu kiyya rasuulli rabbi duba alayhi salaatu wassalaam akkam godha amma waan kana yeroo boolla keessaa bahan makkaan tun kibba madiinaa jirti namni makka ka'ee madiinatti deemu kaaba deemuu qaba kaaba qajeela jechuu isaan maal godhan yeroo boolla keessaa bahan amma isaan kibba magaalaa jiran duraanuu gara madiinaa deemne gara yaman achi gad deeman gara kibbaa deeman ammallee boolla keessaa baanan garuma kibbaa dabran fuulduruma deeman jechuu gara kibbaasan haguma duraanirra achi fagaatan jechuu eega fagaatanii achirraa fagaatan gara kibbaa qajeelanii akka nama faallaa madiina deemuu jechuu gara kibbaa qajeelanii eegasii gama dhi'aa deebi'an gamni dhi'aa kun egaa gama baharaa ka jidda'aati achi gama jidda'a baharaa kana fuula deebi'an jechuudha amma namni achi isaan barbaadu hin jiru manni karaa madiinarra ol barbaadani asii karaa madiinaa kanarra karaa jidda'a kana gama dhi'aa fuula deebi'an gama dhi'aa fuula deebi'anii asiin achi barbaadan jechuudha achi deemanii osoo bakka hudeybiyaa jedhamtu ta'e yeroo boodaa waggaa shaneessoo keessa rasuulaa fi qureeshitti oli bu'uu geettee itti waliigaltee mallatteensa san hin gahin jala hudeybiyaan ol deebi'an achirraan karaa jamuum kanaan deebi'an orama amma maal godhan jiddallee hanqatanii karaa makkaa silaa madiina deemu kanallee dhiisanii jidduu kanaan deebi'an jechuu jidduu kanaan ol deebi'an namtichi akka gaariitti lafa beeka akkasitti deemeen fuulmi dura deemanii karaa gaa usfaan kana deemanii eegasii ganda amaj jedhamu keessa bahanii eegasii ganda qudeedi jedhu bahanii gooroo harraar jedhu bahanii eegasii saniyya tulmurraa laf jedhan bahanii eegasii liqfaa bahanii madla jila abaabii lafa jedhan bahanii akkasi deemanii haga deemu bakka qubaa jedhamtanaan gadhaabe guyyaa sadeesso eega guyyaa sadi deemaniin booda yeroo isaan kiiloomeetirii dhibba tokkoof soddomaa kutan makkarra kiiloomeetirii dhibba sadi dhibba tokkoof kiiloomeetirii dhibba shan deemuu heetan isaan amma keessattuu karaan isaan deeman kun jajallaa ta'a kiiloomeetirii gara dhibba jaha itti gahuu heeta karaa qurxattu kiiloomeetirii dhibba afurii shan tama karaan qurxaa karaan ammoo jalluu kati hirraa baqataa gaara keessa deemtu kun fagoo si dheerata ga yeroo isaan guyyaa sadi deemanii qubsuma lafa huzaacaa keessa dhufan kiiloomeetirii dhibba tokkoo fi soddomaa makkarraa fagaatanii dadhabanii isaanii ka jiru namtittii takka ta mana qabdu ta karaa gubbaa qubattee jirtu irra dhufan irra dhufnaan lafti isii yeroo san qubattu ganda mushallal jedhamu aanaa qudeyd kana keessa jirti achitti isii tana biratti mucjizaan tokko argamte mucjizaan kun mucjizaa gaasilaa namni hunduu beeku tokko karaa kana mucjizaa hedduutu argame rasuli rabbi alayhi salatu wasalaam hijiraa deeman mucjizaa argamte irraa tokko mucjizaa bakka sanitti namtitti isan biratti argamte ummu macbad jedhamte maqaan isii yeroo dhufan dhihanaa fi aanan waa nuu kenye jennaan womaan qabu jette harkaa aanan nu elmi jennaan horiin nurraa oolan bu'e laafee asii wooma takka aanan hin qabanii mana bobbaasanii gooruma kana keessa jira horiin yoomaa aananis lafaan qabu jette yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam re'ettii takka ta re'ee wajjiin bobba'uu dadhabdee laaftee manatti hafte jechuu horiin horii wajjiin bobba'uu dadhabee laafe hagam takka du'aa tahuu isaan beektan isinu tana argee rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam isii tana nu elmi jedhe yoos maal jette yaa namtichan tun re'ettii aanan qabaatte aanan elmamuu aanan isirraa elmamuu dhiisi horima wajjiinuu dheeduu dadhabde gabbaatee waa dheeduu dadhabdee ciifti du'u jirti isiinuu maalidha si elma jetteen hayya naa hayyame jedheen anat irraa elmataa anattu irraa elmataa naa hayyame jedheen hayya elmadhu jetteen yoo warra argatte re'ettii laaftittii taan ta lafaa ka'uu hin dandeenye ol kaasan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ol kaasanii yoo isin kaate du'aa itti godhanii gurduu isi'ii akkana rigan gurduu iyyuu hin qabdu muchi goggoge waa takka aanan hin qabdu re'ettiin yoos gurduun guutamte gaddeemte gaddeemte guutamte yoosuma aanan mucha guutanii rasuuli rabbii qodaa fuudhee itti elme elmanii qodaan guutama kabira elman ima guutama kabiratti elman ima guutama waan mana jiru hundaa ni guutan yoos isaan dhuganii abubakar siddiq dhuganii warri wajjiin deemu kun hunduu dhugee isiinis dhugde haga hafes weelkaa isii hundaa guutee fi eegasii re'ettii taaniin akka duraan jirtu deebi jedhanii rabbiin guddaan gurduu keessaa deebisee akka duraan jirtu deebite biraa deema rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ajabdi intaloo intaloota dhaabatteetuma jara daawwattu uma isaan dalagan kana haga ammaa sammuu isii keessaa bahuu dadhabe san dhufe dhiirsi isii horii alaa fide re'ee galche galaan mana hundayyuu aanan guutan namtitti ana falfalame moo wanni kun aanan aananuma dhugaati maaltu fide aanan garamii dhufan aboo nama barakaa qabu tokko nu dhufe ardha beeyta akkana naan jedhee akkana jedheeni akkana hojjatee kunoo aanan mana guutanii akkanatti ciisanii aboo nama akkam sun nama akkana akkana akkana akkana yaa aboo namticha dhugaa dubbatu ka baanan ka qureesh namni isii ajjeese gaala dhibba argata gaala dhibba lama argata jedhu isa san tahuun dhabu jedhu hagasi bira dabranii fuuldura deeman yeroo isaan haga tokko deeman nama tokko jira namoota arabaa loltoota beekamturraa tokko suraaqa ibnu maalik jedhama maqaan isaatti nama beekama guyyaa tokko olluma isaanii keessa jedhe isa ka taa'ee maanguddoo wajjiin haasa'u namni wahii dhufe ciha'aa dhufee namni wahii aboo warra imaltaa'u karaa baharatti kalaawu kanarra yaa'u arge jarritu yoo allaalu warra qureesh barbaadaa jette san tahuun dhabdu nu kaasaan barbaannaa jetteen abbafiitin dhuftee ijoolleen yoos suraaqan maal hojjate akka dubbiin dhugaa taate galteef garuu akka dubbiin dhugaa taate galteefi maal godhuu murteeffate horii kana dhibba lamaanuu ishii fudhatuu qofaafi jara sana ofirraa hambise yoos maal jedheen jarana sun sanii miti warra abaluu abaluuti jedhu kunoo ganda abaluuti ka'anii ganda abaluu deemanii anattu wal quba qabnaa kunoo itti dhaqee dubbisee akkasitti biraa hafe ana quba qabaawomaa sanii miti firaa taa'aa jedheen jaraan akkasii jennaan ee namuu firaa taa'ee haasawaa fi goree hujii fi gore dhiqoo haasofsiise yeroo isaan haga tokkof dagatan akka nama mana fi deebi'uu deebi'ee mana fi seenee kaadimtittii isaatiin maal jedhe waraana kiyyaa fi seefii kiyyallee alannaa baasi farda kiyyallee kooraatti uwwisi bakka akkana akkanaa naa geessi jedheen tolon fuutee farda alaan dabarsitee karaa biraa geessitee fin akka nama fincaanuu ganduma keessaa bahee bakka fardi jiruu fi dhaqee farda fi koree itti ceheamu inni beekama jegna beekama jara lachuu ifumaa ajjeese waan hunda fudhatu barbaadema yeroo inni cehe cehe cehe achiitti kalaaye abubakar siddiq aslaala na laala jedhe abubakar siddiq nabi muhammad ammoo takkalee nan laalle jedhe qur'aana rabbii qara'u male takka nan laalu jedhe abubakartu na mildhatee na mildhatee na mildhatee yoos abubakar siddiq maal jedhaan rasuula rabbiitiin yaa rasuula rabbii suraaqa nu dhaqqabe kunoo suraaqaa dhufe nu dhaqqabe kunoo waraana fi hidhatee dhufe akkam taana yaa rasuula rabbii jedhaan rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam hin dubbatan quraan rabbii qara'u male yeroo fardi itti as kalaaye fardi dhufee lafti liqimsite lukti isaa lafa seente socho'uu dadhabe fardi fardi yoo lukti lafa seente maal hojjeta lafti siraa lafa dhoqqee qabduu miti rifatee amma irraa bu'ee farda kaase keessaa baase fardarra deebi'ee ammallee cehe yoo inni as cehu ammallee fardi liqimse lafti liqimsite ammallee maal jedheen amma aboo jarutun jara baddu rabbi maan isaan qarqaaruun dhabu jedhee amma shakkiin itti seente maal jedhan jaran isin lakkisaa rabbii keessan naa kadhadhaa jedheen akka fardi lafa keessaa naa bahu hayee jedhee rasuula rabbi rabbii kadhateef keessaa baafatee dugdu duuba deebi'ee achiitti as deebisa mallee farda ceese achiitti gan lakkise as yoo inni rasuula rabbitti kalaa'e mallee akkuma jiruu lafti liqimsite yoo segaa warwaatee abootuun narraa dhuga'a eegana isinitti hin deebi'u rabbi naa kadhadhaa jedheen rabbi keessaa baase yoos maal jedheen rasuli rabbi aboo rabbii hanke sodaadhu amantiin dhugaa tana rabbii hanke amantii tana qabadhu jedheen rasuli rabbi alayhi salatu wasalaam maal jedheen amantiin qabadhu garuu takka ballama sirraa fuudha jedheen karaa kanaan akka namni biraa faanatee isaan dha'ee karaa kanaan isin hin dhaqqabne ballama sirraa fuudha jedheen karaa kanaan isin tiksa hayyaa nu tiksi jedheen rasuli rabbi alayhi salatu wasalaam karaa kanaan nama faana dha'ee gara biraatti dhufaa jiru karaa kanarra as dhaabatee hundayyoo anan laalee dhufe warri warra sanii miti nama biraati kunoo achirraa dhufan achi yaa'anii jedhee achirraa deebisa hunda ilaala ikwaanii xikmaa rabbi rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos maal jedheen yeroo inni hagas ballamarraa fuudhee biraa deebi'e aboo suraaqaa jedheen guyyaa tokko dhufuu jiraata jedhe ka zahaba kisra ati uffattu kaayattu harkatti su waan achumaan akkana akka sa'aatii kana harkatti hidhatan ta mootichi kisraa guddichi kun harkatti hidhatu jira ta zahabaa ta alaamaa mootummaa isaa agarsiiftu jira isiisan jedheen guyyaa ati hidhattu dhufuu jiraata jedheen allahu akbar meelaala ikwaanii nama aalamni hunda isa barbaadu kanamuu dhiiga isaa jigsanii namni isa ajjeese gaala dhibba argata ka mukaa fi bineensafonni gaara keessaa jirtu martu akka waan si barbaaddu si jirtu isii akkasi jirtu hamilee kana qaban rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhokatanii biyya fii keessa jiraachuu dadhabanii waa hela dhabanii qofaa fi gaara keessa deemanii akkana baqatan sani wajjiin mootummaa aalamaa yeroo san irri guddo'o caphiinsaaf kufiinsa isiin kuftuuf gaaf isiin kuftu ammoo akkam taatii san haasawa laalme haasawa guddaa kunam waan ajaa'iba rabbii suraaqaan kun in dhuga'eessa dubbiisan in kijibsiif haya waan gootu jedheen yaa muhammad naa barreessi jedheen waan kana waan jettu kana naa barreessi jedheen soole rabbi barreessaa fedhee achi wara kaldhoo irra barreessan zamana sanii kaldhoo fuudhanii irra barreessanii kennaniif akka yoo ati duute booda kan kee wanni kun ka argamtu taate mootummaan sun ta kuftu taate namni naa ummanni naan dinne gaafsan jechuusa laal waan ajabaa akkasi dhuga'eesse bartuun jala dhuga'eesse jechuun nam akkasi dhuga'eesse sanii waliin ammallee ittiin amanne akki nu dhugaa dubbatu beeke ballamarraa fuudhate waraqaarraa ballatteeffate sanii wajjiin ittiin amanne ammoo eegasii ture waggaa saddeet eegasii ture kufrii keessa suraaqan eega fatxii makkaatiin booda amane suraaqaan karaa san dhaabatee nama silaa booda sanii dhufee achirraa dhufu mara achirraa deebise nasrii guddaa tokko rabbi ummataa godhe san nama achirraa dhufu hundaa karaa san dhaabatee achi deebise laalame waan ajaa'ibaa sa'a tokkoon dura isaan ajjeesuuf murteeffatee ceha sa'a lammataa ammoo isaan dhaabatee waardiyeessa isaan tiksa jabeenyi rabbii kana namu si ajjeesuuf sagantaa baafate sa'a tokko dura si ajjeesuuf deemu sa'aatti aantu akka inni si tiksu godha rabbiin guddaan sa'aatti aantu akka inni si tiksu godha dandeettiin rabbii hagas geetti ilaala yeroo gabaabduu keessatti waa hagam jijjiira rabbi oduun amma aalama keessa torbaan kana guuttee jirtu oduu zeen alcaabidiin bin ali nama namni isa faana dubbatu tokkolleen inuu hin jirre waggaa digdamii sadi ka nama dubbate bakka inni itti dhabame namni hin garre daqiiqaa gabaabaa keessatti rabbiin wayaa maraa irraa mulqee ilaal akkam godhe dandeettiin rabbii isaa ka amma si barbaadu si ajjeesuuf kana waardiyaa sii godha deebisee rabbiin guddaan amoon nama ajabsiiftu jagnummaa rasuula rabbii abdii rasuula rabbii subhaan allah ka waa takka irran kaayan waan silaa rabbiin na erge na qabatti wanni biraa nan tuqxutti amananii deeman fuuldura deeman rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam fuulduratti deeman yeroo isaan kalaawan achi gara madiinaa namni tokko gosa aslam jedhamtu dura taa'aa gosaati bureyda ibnulxuseyb jedhama yeroo dhaamsi gaala dhibba lamaa kun isa ga'e sirreeffate nama torbaatamaa waraana qopheeffatee karaa hundaa hidhee akkasi dheeke maal jedhe silaa gara deeme deemee booda madiinumaaf deemaa mi'ee anilleen ka karaa madiinaa qubatu anaa mi'ee karaa kana hundaa gosaan hidha akkasitti eegaa jedhe soonni akkasitti eeguu itti himanii kunoo jarri karaa kana dabarte jedhanii nama torbaatamaa qabatee waraana horii kana fudhatu'uuf dhufe yeroo inni dhufe marsan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo isaan marsan subxaan allah yeroo isaan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam marsan rasuuli rabbii dhaabatanii amantitti yaaman babureyda rabbiin kee sodaadhu du'uu jiraatta duutu ammoo waan hojjettu kana rabbiin si gaafatuu jiraata waan hojjette kanaan galata galfamuu jiraatta waraana si jalaa kanaaf gosti si jalaa tun hunduu si jalaa hafti fuula kan fuula rabbii dura qofaa kan kee dhaabatuu jiraatta yaa boonduuta durri kan kee qabri booddeen kan kee ajala du'a si ari'aa jira fuula rabbii dura dhaabatta amantii tana fudhadhu jedhee amantii haqaati namticha ajjeesuuf marsee dhaabataa beekaas waan ajaba bulle ajjeesuuf marsee dhaabata inni taalmee abdii hagam geettu qabamee rasuulli rabbii kun alayhi salaatu wassalaam nama torbaatamaa isin ka nama sadii sadeen akkama sadeen hidhannoo qabna sadeen waraanaa mi beeki kun nama sadeen nagayaa nama torbaatama ka dhufee si marse si ajjeesu'uuf si deemu teettee dacwaa rabbi itti goota ati waan amantii irra qaraata quraana irra qara dacwaa itti godhe jarri isaa akkana haasawu ajjeesuun dadhabte dhaabatanii caqasanam hagni dubbii fixatu nama tajjeesuuf itti deemtu ka ammoo waan gaarii si yaamu waan nama rakkisaa takka bara dhaabatanii caqasan jarri haasawaa itti oofan osoo itti haasawan osoo itti haasawan hundi isaanii amanan inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun wallahi hundi isaanii amanan namni torbaatama bakka takka takkaa rasuula rabbi akkas arganii hin beekan san namni torbaatamaa guyyaa tokko bakka takkaa dhaabatanii takkaa ittiin amane rasuula rabbitti nama tokkoon sanuu waggaa hagam mee maal jenne waggaa kurnyaffaa'aa guutuu hin jenne waggaa kurnyaffaa'aa guutuu gurbaa tokko qofa xamane hin jenne subhaanallah laalame addaas qofa xamane yoo tuute jinni isaan irraa hambife namoota armaan dura nu baran hin beektan waggaa hagamii nama sadi callaxamane waggaa hagana nama afur callaxe waggaa guutuu nama afur xamane yenna daqiiqaa takka keessa namni torbaatamaa amanuun armaan dura hin jirtu jechuu milkii hagam ga'etu eegas egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam fuulduruma deemanii osoo madiinaan dhufin dura gaa bakka amma qubaa jedhamtu qubaan amma ganda madiinarraa tahe tokko masjidul qubaa ima keessa jiru kana qubaan tun ganda madiinarraa tahe tokko amma zamana san ammoo madiinarraa ala jirti magaalaa biraati zamana san magaalaa waan xiqqoo taate magaalaan madiinaa jedhamtu sun zamana rasuulaa alayhi salaatu wasalaam zamana rasuulli du'iyyuu hatta haga masjidni amma irra jiru kana masjidni rasuulaa irra jiru kana haga masjidni irra jiru san magaalaan guutuun haga masjida irra jiru santu magaala bar zamana islaamna marti jiraatti bahe mootummaa islaamaa waggaa hagam taate rasuulli gaafa rasuulli du'u alayhi salaatu wassalaam magaalaan haga masjidni amma irra jiru kana naannoon masjida mogga'aa tun hunduu magaalaa ala gaafsan hundaa yoo isin amma seenaa gubbaa laaltan oorruu abaluu jedhan oorruu abaluu bakka amma mana fincaanii kamaal jedhan kun martuu oorruu abaluuti oorruu abaluuti ganda abaluuti ganda abaluuti magaalaa ala wanni kun duuba gaa qubaa dhufan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa saddeetiin booda qubaa dhufan ama guyyaa tokkoffaa ji'a rabiicil awwal achirraa socho'an jenne tokkoffaa ji'a rabiicil awwal guyyaa isni halkan isniina achirraa socho'an isniina marroosanii isniina marroosanii dhufan guyyaa saddeessoo saddeetii ji'a rabiicil awwal jechuudha qubaa dhufan digdamii sadii ee ji'a sebteembar qubaa dhufan bara kuma jahaaf egaa digdamii lamaa wareefimne yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qubaa qubatanii achitti hafuura baafatan guyyaa afur achi oolan isniin achi oolanii salaasaatti aanu achi oolanii arbicaa achi oolanii khamiisa achi oolan guyyaa afur achi oolan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalam qubaa guyyaa afraan achi oolan san masjida qubaa amma jedhamu guddicha kana achi ijaaran masjida amantii islaamaa keessatti duraa ijaarame tokkissan masjidni duraa ijaarame rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam keessa salaate masjida qubaa san guyyaa afraan achi oolan san ijaaran guyyaa jimaataa yeroo ga'etti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam achirraa socho'an ummanni baay'ee dhaabatee gaa warri madiinaa eega achirraa socho'an rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam madiinatti nagayaa fayya'an ummanni guutuun bahe hidhate hidhannoo ofii if bareechisee akka guyyaa iidatti namuu wayaa isaa ta'e irra bareedduu uffate ijoolleen taphata dubartiin wallisa namni hagam ga'u gammachuu hagam ga'etu mul'isa kun wani hidhannoo waraanaa uffate akkasitti jabeenna fi mul'isa dhaabatanii akkasitti ala dheegan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam dhaabatanii ala dheegan guyyaa kudhanii lama ji'a rabiicil awwal guyyaa saddeetii qubaa dhufe inneeni guyyaa afrachi oolee guyyaa kudhanii lama ji'a rabiicil awwal madiinaa seenan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam makkaa namni hunduu mana hunda keessa barbaadanii namni hunduu isa ajjeesuuf barbaadu madiinaa ammoo namni hunduu bahee akkasitti makkaa dhokatee halkaniin keessaa luqqa'ee goda keessa seene bakkatti seenu dhabee hagam rakkatan rabbiin san keessaa baase ummanni dhaabate gosti guutuun akka jirtu ummanni guutuun akka jiruun dhaabatee akkasitti rasuula rabbii eege alayhi salaatu wassalaam namu gosti martuu balbalti martuu namni hunduu mana kiyya qubadhu jedha yaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam narra qubadhu jedha yaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam so darsii keenna ka ardhaan xumurreen dura hijira rasuuli rabbii bahan kana waan gabaabinaan haga tokkorraa fayyadannu laallee achirratti dhaabnaa rabbi ee jedhe sun maal ikwaanii yeroo duraa rabbiin guddaan hijiraa bahe jedheeniin irra haga isaan bahanii madiinaa dhufan jidduu kaname yoo qabnee laalle tokkoffaa waan tokko yoo hojjetuu barbaadde waan saniif qophaa'uu qabda sababaa wahiitiin dhufuu qabda jechuu yoo fakkeenyaaf bilisummaa barbaadde waan waan san nama agarsiisaa takka dalaguu qabda lafaa kaatee gar aanteetteetuma yaaduu miti yoo diina jalaa bahuu barbaadde akkaataa itti jalaa baatu san ati sirreeffachuu qabda saganteeffachuu qabda rasuulli rabbi san hojjete abu bakr siddiiqiin dhaqee wal mari'ate aliyyi manatti lakkise waan hagam sirreessanii eegasii karaa bahanii akkaataa itti dhokatan eega barbaadinsi isaanii sun qabbanaa akkamitti keessaa bahanii karaa kan bahanii akkamitti wanni kun martuu sagantaa yaalii ilma namaati namni tokko wanni sirra jiru ati yaalii ilma namaatiin dhufu ka ammoo yaalii ilma namaa san bakkaansii gahu rabbii gudda ati ammoo wanni sirra jiru yaalii ilma namaa kana rabbi qofarra xirkadha jettee dhiisuun qabdu hujii rabbi sirra kaa'e ebaltiin isarra jirti hujiin ammoo sirra jirti osoo waan hojjenne rabbii guddaa kajeelu miti hojjattee eegasii kajeelu rabbiin guddaa waacidduu lahum mastataatuu min quwwati qopheessaa fi jedhe humna teessan wani lammattan irraa fayyadannu rasuulli qophee ifii qophaa'e tana calla irratti hin irkanne rabbii ifii kadhate rabbi irratti irkate tawakkula rabbi irratti tahee sababaa ifii waan ifii qophaa'e kanaa fi abdii rabbii guddaa walit dabale biyyoos bareetti yoo mala ifii callaa sagantaan kee qofaa kaayatte kiyya kana qofattu nagaya jettee ka rabbii keessaa lakkiftes hongofte yoo ka rabbiiti rabbuma taa'ee ka dhadhaa hujii womaan irra hin jirtutti illee hongofte sagantaa kan keetti illee baaftee irratti hojjatte rabbii kan keetti irra irkattee rabbii kan kee kadhatu walit qabu kana lamaan jechu akkas hojjeta rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam wanni sadaffaa nu irraa fayyadannu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam qinqii hagam gayu keessa bahanii abdii hin dhabne yeroo hundaa abdii guddoo qaban yeroo ummanni isaanii goda keessa jiru kaafirri dhufee gubbaa dhaabate sila utuu abdiin qabaatin namni iyyatuma harka baaseetuma achi keessaa gayyaa'u sila maal jedhe yeroo abubakar siddiiq qaboon argan jennaan callidhe maal taataa miti nama lama ka rabbiin guddaan wajjiin jiru sadii eenyutu arguu danda'ame callidhe abdii rabbiitu amma abdii hagam geettu rabbi ifirraa qaba rasuulli rabbi jechuu alayhi salaatu wassalaam yeroo re'ettii isan fidanii tawaan qabne rabbii fi abdatanii rabbii fi kadhatanii waan silaan malle isan dalaganii akkasirra ba'anan keessaa fideef yeroo suraaqan isaan ajjeesuuf dhufe rabbii firra xirkatanii rabbii waardiyaa godheef osoo ammoo akkasi jiran abdii gurguddoo mootummaa gurguddoo alamaa tan eeganaa kuffisuu hedaa sagantaan godhu abdii wanni kun martuu takkallee abdii hin dhabne yeroo namni torbaatamaa dhufee marse rasuulli abdii takkallee hin dhabne ilmi namaa kun abdii dhabuu hin qabu yeroo hundaa abdiin tante guutamuu qabdi hamileen tante yoo hamilee guutotu akka ta'uu qabdi yeroo hundaa akkasitti gaa wanti afraffaa nu irraa fayyadannu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam jiruu isaanii guutuu yoo laaltan waa hila malee hin dalagan waan hundaa waa hilaan dalagan yeroo jibriil itti dhufee hijiraa bahi jedheen eenyu wajjiin hijiraa baha jedheen abubakar siddeeq waliin hijiraa baha jedheen rabbi saahiba barbaachifti yeroo xaa'if deemu waa hila fudhate zayti yeroo jiruu isaanii guutuu yoo isin laaltan akkas maal nu garsiisa amma kun namni tokko waa hilatti hajama jechuudha waa hilli kun kam ammoo waa hila khayrii ka khayrii sanirra si jabeessu waa hila garaa si cabsuum waa hila hamila si balleessuum waa hila kararraa si fuudhuu miti waa hila si jallisuu miti waa hila si qajeelchu ka si jabeessu ka gormuu sii ta'u ka waa hila dhugaa ka duuban sin bitanne sin gurguranne waa hila akkanatti hajamtaa jechuudha osoo sagantaa tokko hin seene dura waa hila sagantaa san si wajjin hojjetu barbaadatu sagantaan jabaan hunduu waa hila jabaa si barbaachisa saahiba jabaa si barbaachisa wanni shanaffaa nu irraa fayyadannu namni tokko dura taa'an ummataa tokko ka cinqii ummanni sun dhandhamu waliin hin dhandhamne ummata san bakka tokkollee hin gahuu hin danda'u rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam waliin beela'e waliin rakkate waliin dhaanamanii waliin cinqamanii waliin hijiraa bahanii waliin rakkatanii waliin lola seenanii waan sahaaban tahan hundaa walumaan tahan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam rasuula mana tokko ijaaranii achirratti isaan waardiyaa godhaniitu achitti tiksanii ifitafiitii sahaaban rakkatan rasuulli wajjumaan deemee rakkata waan hundaa dura taa'aa jechuun fakkii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namaa ta'uu qaba nama jiruu hawaasa ofirraa saba fi sanirraa ummata fi sanirraa addan foohamne akka isaan rakkataniif akka isaan hidhamanitti waliin hidhame akka isaan rakkatanii waliin rakkate akka isaan cinqamanii waliin cinqamee nama cinqaasan keessa akkasii waliin deemu qofatu cinqaasan keessaa baasuu danda'a namni yeroo ummanni isaa cinqamu ka ummanni isaa hidhamu inni qananii keessa jiru rakkoo keessaa cinqii keessaa nama baasuu hin danda'u abada fakkiin rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam nu haa ta'u rabbiin sila alayhi salaatu wassalaam hijiraa kanaaf goda seenuuf boolla seenuu tan hundayyuu rabbiin irraa dureessuu hin danda'a rabbiin irraa dureama kan irraa tasalin hajamu rabbiin akkuma gaafa micraajaa san buraaqii fideefitti rabbiin silaa halkan yeroo isaan ajjeessaa hidhasan galgala asra'an buraaqii mana dura kaa'ee buraaqii koranii silaa achirraa shaggataniituma madiina gabbuusuu danda'a rabbiin guddaan hin danda'u rabbiin danda'a wallahi hin danda'a amma hongoone rabbiin maaliif godhin beeytume ikwaani maaliif rabbiin guddaan akkas godhuu dhabe beeytumeem wanni rabbiin guddaan buraaqii fideefi achirraa yeroo isaan ajjeefne dhisan qilleensarra fuudhee shaggate madiinaa gadi hin buusiniif maal beeytu waa takkaaf takkittiin sun maal fakkiin waa haa ta'uuf osoo isaan silaa buraaqin deemanii fakkii maal nu taame namni buraaqin ka biraa buraaqin deemuu hin danda'u mee ati namni dura ta'an hawaasaa tokkoof dura ta'an ummataa tokko akkamitti fakkii ummataa ta'uu dandeetta sila hijiraan silaa fakkii nuu ta'uu hin dandeettu maan rasuula rabbiiti buraaqin deeme namni biraa buraaqin deemuu hin danda'u dura taa'an tokkolleen fakkii bakka sanitti argachuu hin danda'u haa fakkii nuu ta'uuf rasuulli rabbii cinqii hagana yookanarra rabbiin guddaan isaan baase rakkoo hagana yookan isaan garsiisee borum ta'a warri karaa isaanii qabatee deemu akkaataan jiruu isaanii sun adeemsi isaanii sun ummata bal'aa fakkii haa ta'uuf rabbiin guddaan akkana godhe kanaaf egaa ikwaanii wanni faa'idaan siiraa rasuula rabbiirraa fayyadatan tokkoo lamaa miti waan namni dubbiillee wali qabuu danda'uu miti matumarraa tuttuquu malee kanaafuu inshaa allah darsii keenna ka waayee cinqii hijira'aan dura zamana madiina'aa jedha makka'aa jedhama fatraan makka'aa sun asirratti xumuramte zamanni biraa ammoo zamanni madiina'aa ka jedhamu ka kabaja'aa fi jiruun tanarra kabajaa qabdu babbareedduun nama gammachiiftu hedduun keessa ciiftu darsii itti aantu irraa eegalla jechuudha eegaltii jaarmaya mootummaa islaamaa isaan madiina xiyyaana irraa jala qabne akkamit duuba gaa jiruu guguddoo hagam jirtu tawaa hagam if keessaa qabdu tanagayaf keessaa qabdu lolaf keessaa qabdu barumsaf keessaa qabdu siyaasaaf keessaa qabdu diinagdeef waan hagam if keessaa qabdu barumsaa fi waa hagamiif jiruu jiruu guutuu mootummaa tokko barbaachiftu guutuuf keessaa qabdu darsii itti aantu irraa jala qabne inshaa allah eega isaan egaa madiinaa seenanii maal hojjetanirraa haga du'a isaaniitti alayhi salaatu wassalaam yoo rabbiin guddaan achiin nu eege waliin bara nagaa والله سبحانه وتعالى أعلم